iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese duteramanye kuri munsi wa mbere itariki zine y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkurikije ateramije ibiganiro byo kuri iyi saha hanyuma twebwe ahakuru hakuye kuba twaraguye gikomeye cabaye cyo gukora amatohoza ku byabikorera mu gihugu kugira ngo tumenye uyu ni jean batiste baribonekeza umukuru w'umurwi w'igihugu jejwe agateka na muntu avuga ku vyerekeye agateka na muntu mu burundi uyu mwaka waraye urangiye hamwe n'imigambi izofatwa mu gukingira agateka na muntu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu dutanguye iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse neza Aloise umwanya n'uwawe mwaramutse Frederic mwaramutse namwe mukurikirana ibiganiro by'iradiyo yanyu mukunda amakuru tuyahere mu gihugu ca Iraq abantu batanu bitwaje ibisasu biturika bo mu muhari wa Eta Islamique baragavye igitero ku ikambi ya gisirikare iri mu buraruko bwa Bagdad ejo ku munsi wa Mungu abategetsi ba Iraq bamenyesha ko ivyo bitero vyahitanye abantu bashika 12 bo mu nzego z'umutekano za Iraq bikomeretsa abandi 200 abihevyi babiri biturikije ko ibibombe bari mu miduga ku irembo y'ikambi ya gisirikare mu gisagara ca Tikrit iri mu burengero bwa Iraki ikambi yahoze ikoreramo igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika ibindi bisasu bitatu byaturikijwe n'abo bihebye inyuma yaho bari binjiye mu irembo ry'ikambi igipolisi cya iraki kigiriramwo imyimenyerezo umuhari w'iterabwoba wa leta islamike usanzwe warigaruriye uburengero n'uburaruko bwa iraki wariyemereye ko ari wo wakoze ibyo bitero mu itangazo washikirije kuri interineti ubicishije ku banywanyi bawo igihugu cya iraki kiri mu ntambara hagati y'aba isilamu b'abashite n'abasunite yakomejwe n'abagwanyi b'abasunite kandi bakomeye bo mu muhari wa Eta Islamique mu gihugu cya afghanistan abarwanyi bataramenyekana ejo ku munsi wa mungu baragerageje gutera konsira y'ubuhindi iri mu gisagara cya mazar i sharife kiri mu buraruko bwa afghanistan umuvugizi wa guverineri w'iyo ntara yabwijwi rya amerika ko humvikanye amasasu y'inko hamwe n'amarokete mu bice bikikuje ako karere muniri ahmad farade amenyesha ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bateye amarokete bari mu nyubakwa iri ku rundi ruhande rw'ibarabara hafi y'ahari konsira y'ubuhindi baca batana mu mitwe n'abajejwe umutekano nta makuru y'abo baba barahasize ubuzima aratangazwa canke ivyahononekariye nta muhari urembanga kandi ko wakoze ico gitero ico gitero rero cabaye hari haheze umunsi umwe gusa abantu bikekwa kuba abo mu muhari wa Eta Islamique bateye ku kirindiro ca gisirikare c'ubuhindi kiri hafi y'urubibe rwa Pakistan igitero cahitanye abantu ndwi gikomeretsa abashika mirongo ibiri muri Arabia Saudite naho igihugu ca Arabia Saudite cahagaritse imigenderanire n'igihugu ca Iraq inyuma yaho abantu bari mu myiyerekano kumugwa mukuru wa Irane bateye ambasade ya Arabia Saudite muri Irane babigize biyamiriza iyicwa ry'indongozi y'idini y'abayisilamu b'abashite Sheikh Nimri al-Nimri yabaye ku munsi wa gatandatu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Arabia Saudite yamenyesheje ivyo ejo ku munsi w'Imana yavuze ko abadiplomate bose ba Irane bari muri Arabia Saudite bakwiye kuva muri ico gihugu mu masaha 48 yabwiye abanyamakuru k'intwaro ya cami yaba Islamu b'abasunite idashobora kwemera ko leta yaba Islamu ihungabanya umutekano wa Arabia Saudite abandi bantu 46 barishwe n'ingoma ya cami ya Arabia Saudite muri ubwo bwicanyi bwo ku munsi wa gatandatu ubwo bwicanyi bwatumye amakunga ashavura kandi akagabisha ko bizogira ingaruka mbi kuri uwo kuri uwo kuri uwo muryango wa cami wagirizwa gutegeka ubwo bwicanyi leta z'ubumwe za amerika mu itangazo yashikirije inyuma y'urwo rufu yavuze ko izobandanya isaba abategetsi bo muri ako karere gusaba ingingo zituma uruhagarara ruhagarara muri iryo tangazo nyene leta zimwe za Amerika ziremera ko inyishu ziciye muri diplomasiya hamwe n'ibiganiro ari bwo buryo bwonyene bwotuma ataruhagarara rubaho igihugu ca Iran cavuze ku munsi w'Imana ko Arabia Saudite kizokwishura ubwo bwicanyi cakoze muri israel naho igihugu ca israel cagirije icaha c'ubwicanyi abanyisirayeli babiri mu ruhara bagize mu kwica umuryango w'abanyepalestina batatu mu kwezi kw'indwi guheze mu ntara ya sijorudaniya harimwo umwana w'umuhungu w'amezi cumi n'umunani yapfiriye mu nzu aturiwe umusore w'imyaka mirongo ibiri n'umwe yagirijwe icaha c'ubwicanyi mu gihe uwundi muyabaga atarakwiza imyaka cumi n'umunani yagirizwa gufata gufasha muri ubwo bwicanyi minisitiri w'ubutungane wa israel yamenyesheje ko abaciriwe imanza bose bagera ku bagabo bane bose bagirizwa kugira uruhara mu bikorwa by'iterabwoba ku barabu no ku butunzi bwabo leta ya israel yari imaze ibihe bitari bike isabwa kurengutsa imbere y'ubutungane abo bantu bakoze ubwo bwicanyi mu ntara ya sijorudaniya
urakoze yaroyise ku makuru uheje kudushikiriza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu waranzwe n'ubwicanyi budasanzwe hamwe n'ubugizi bwa nabi butagira izina mu burundi umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe agateka muntu jean batiste baribonekeza yaragize icyo avuga kuri ubwo bwicanyi yongera aratangaza imigambi uyu murwi ufise mu kwamira icyozwa ry'agateka muntu hamwe no mu gukingira agateka muntu tumutege amatwi ko bivuze muri uyu mwaka woheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harabaye ibibazo bikomeye cyane mu bijyanye n'agateka kazi nta muntu hanyuma twebwe ahakuru hakurugiye kuba twaranguye gikomeye cyabaye cyo gukora amatohoza ku byabikorera mu gihugu kugira ngo tumenye ukuri byabaye n'abantu babimenye hanyuma turakora ibishoboka byose kugira ngo tujye turakinga cyane cyane nk'abantu ubona bafite ibibazo tukabakingira kugira ngo ntibagire ingorane hanyuma abo bashyikiwe n'ingorane nabo tukabagerageza tukabafasha kugira ngo bashobore kurenganurwa aho bishoboka aho bidashoboka naho kumbura imiryango ironke uburyo bwo gukurikirana ibintu byashikiye ababo rero bitari igikorwa cyoroshe bitari igikorwa cyoroshe kubera yuko byaragaragaye yuko inyifato yaba na bariya muri politike yabaye inyifato ahanini yo gukoresha inguvu mu bibazo byo kurondera inyungu za politiki bityo bituma abantu bahasiga ubuzima ari benshi cyane harimo abanyurujwe harimo abishwe harimo n'abandi bagiye barasinzikazwa mu bundi buryo rero igikorwa coroshe ariko turabona yuko umengo uko turashima imana yuko umwaka uri kubarangira tukabona umengo bisa biriko biragabanuka tukibaza yuko ahanini biriko biva ku nyifato nziza abanyepolitiki bariko barerekana yuko bashaka kuja inama bakaganira kugira ngo ibibazo bafise bishobore gukemuka ingorane nyamukuru mwagize mu gikorwa canyu cyo gutohoza eka no kwamira ubugizi bwa nabi nize
uravye neza ingorane zinuvuga zikomeye cyane twagiye turabona ahanini zavuye kuri abantu bamwe bamwe baba abari muri politike canke abantu mu rwaruka wasanga umuntu agatera akamati nyabona iki kintu sigaho ntimugikore gutya ni mwicare muvugane cyangwa ati sigaho bwicanye mugabo ugasanga akamu rimwe na rimwe ntikitabwe hakaba igihe kitabwa n'ahandi katitabwa iyindi ngorane twagiye turagira ni yuko hariho nk'abantu wasanga kumbure bari muri ayo mashyirahamwe yigenga arana gatera kazi nta muntu bari basanze kumbure hari igihe baronka nk'amakuru hanyuma bakayaduha tukayakoresha kugira ngo dushobore gukinga ibyoshika mugabo ugasanga muri iyi minsi hariho benshi bagiye barahunga cyangwa nabo ugasanga ntibaronka uburyo bwo gukora bigatuma rero badashobora kudufasha mu kuronka amakuru amwe amwe hariho kandi ikibazo cyo mu butungane nk'akarorero aho naho nyine abahora bashyigikiye igihugu bagiye baridohora hanyuma ugasanga nk'imanza zahora zinyaruka cyangwa amatohoza yanyaruka canke uburyo bwo kwiyunguruza ku bacamanza canke ku bandi bafashe ubutungane burabuze ugaca usanga ikibazo kirabuze ngene co kuko ngo kinyaruke cyari ryari kunyaruka ikindi nobona gikomeye cyane twagize ikibazo ikibazo kijanye novuga n'umutekano w'abantu bashaka kutwitura muri rusangi kuko urashobora kubona nk'umuntu yari yipfuje kuza kuvuga ibintu ngene bimeze kugira ngo tumufashe umugabo ugasanga kumbure ari muri karatiye ari nk'amwe yosohoka akaja kubivuga acagira ibibazo ugasanga bashima kudutelefona kandi hariho ibibazo udashobora gutorera inyishu uciye kw'itelefone hanyuma natwe ugasanga kuba umutekano nyene hariho kumbure nk'ahantu twatevye gushika kubera biturukanye n'uko tutashoboye gushoka tuhaja kandi kumbure hakiri nk'amasasa ariko aravuga icigwa mushobora kuba mwakuye muri izo ngorane zose co bafasha gutegura imigambi irashe eka yo gukingira agateka kazina muntu kurusha muri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni nk'ibi ibigo bikuru bikuru uravye ahanini ni eh, ikibazo ca mbere nibaza yuko abarundi barakwiye kumenyera ikintu citwa amatora Eh, kuko urabona yuko iyo hashitse igihe c'amatora abantu bose bashashuha imitwe baba abashaka gushika ku butigisi cyangwa abashaka kubugumako canke baba n'abanyagihugu basanzwe kumbure baca bagira ubwoba bati biracitse ugaca usanga abantu bavyifashemwo nabi nibaza rero ko igihugu cosubira kikitunganya ku kibazo c'ingene iyo hageze ko eh, amatora aba eh, inyifato ibereye mu bijanye cane cane no gucungera umutekano mu bijanye no kuganira ku bibazo bikomeye mu bijanye eh, no kugurura imiryango ku banyepolitiki bose bakavuga ibyo biyumvira hanyuma ibibazo eh, novuga ntivyiyumviro bitomoye bigakoreshwa mu kubaka igihugu eh, ikindi cigwa novuga ni ikibazo kijanye cane cane eh, no kumenyesha amakuru eh, urabona yuko eh, uburyo inkuru zitozwa n'ingene zishikirizwa byagize eh, ingaruka zikomeye cyane eh, ku byakurikiye muri iki gihugu cyane cyane muri aya mezi atandatu canke umunani tuvuge aheze tukibaza yuko naho nyene turakwiye kuraba nyene twikubita agashi kugira ngo ku bibazo vy'ingene amakuru muri iki gihugu atozwa kandi ashikirizwa biturukanye cyane cyane ku bibazo novuga biri sensible ku gihugu ibibazo bikomeye eh, abantu baganira gute bashikiriza amakuru gute iyo utemeye ikintu ubivuga gute iyo ufise ikintu kikubabaje canke agashavu ugashikiriza gute kugira ngo twirinde ijya mvugo iturira ijya mvugo ishikuza ijya mvugo icoza ituma usanga abantu benshi baciye bahahamuka munyuma ugasanga amadesiziyo novuga ariko arafatwa canke ivyo abantu bariko barakora canke ingingo zifatwa ni ibintu bidafasha gukomeza agateka kazina muntu kuri bose mu majambo make mu shantaye jean batiste baribonekeza murafise kizero ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu eka agateka kazina muntu mu burundi muri rusange kazokubahirizwa murakoze cyane je nibaza ko icya mbere coco twifuza ko uyu mwaka woba umwaka w'amahoro kuko nico nibaza shingiro ukamwaka w'amahoro n'umutekano hanyuma kugira ngo bibe kandi agateka kazi mu kubahirizwe hariho ivyo twifuza kuzokora nkiye ku mayange tuzobandanya igikorwa cyo gutohoza igikorwa gikomeye cyane kugira ngo abantu bamenye ukuri ku biba byabaye hanyuma tugashikiriza ukuri mu maraporo yacu mu matangazo yacu abantu bakamenya biriko biraba tugakomeza kandi gukinga cyane cyane dukingira ababa bageramiwe cyane dufasha abantu bashikiwe n'ingorane jean batiste baribonekeza umukuru umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu murakoze cyane gose ku kanyama duhaye ndabashimiye namwe kandi ndabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndabifuriza n'abarundi bose hamwe n'abantu bose ku isi umwaka mwiza natwe turababifurije nifatanije n'abagenzi banje dukorana aha mu ijwi ry'amerika mugire umwaka muhire munshasha muze muronkemwo amahoro reka uzubabere umwaka w'amata n'ubuki murakoze cyane namwe bizabere bityo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru ya siporo reka dutangurire mu rwanda twumvirize mugenzi wacu jean claude munyandinda hasigaye iminsi cumi n'ibiri gusa ngo mu rwanda hatangire irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo iki cyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya shan giteganyijwe kuva ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa kabiri ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi ikomeje imyiteguro aho irimo kwitoreza mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba irateganya imikino yo kwipima izayihuza na kameruni ndetse na repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri iyi mikino ya nyuma y'irushanwa rya shan izabera mu rwanda amakipe agabanyije mu matsinda ane itsinda rya mbere rizakinira kuri stade amahoro i remera rigizwe n'ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi cote d'ivoire maroc na gabon amakipe yo mu itsinda rya kabiri ariyo repubulika iharanira demokarasi ya kongo kameruni angola na etiyopiya azakinira kuri stade huye mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda imikino yo mu itsinda rya gatatu izajya ibera kuri stade ya kigali i nyamirambo iri tsinda rya gatatu rigizwe na tunisiya guinee conakry nigeri na nigeria itsinda rya kane rizahurira kuri stade umuganda mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba amakipe aririmo ni uganda mali zambia na zimbabwe umukino ufungura uzabera kuri stade amahoro i remera ku itariki ya cumi na gatandatu muri uku kwezi kwa mbere uzahuza ikipe y'igihugu y'u rwanda n'ikipe ya cote d'ivoire iki gikombe cya shani kizakinirwa mu rwanda ni icya kane kuva cyatangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda icyo gihe imikino ya nyuma yabereye muri cote d'ivoire igikombe cyagukanwa na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe icyiciro cya nyuma cya shan cyabereye muri sudani ikipe y'igihugu ya tunisiya itwara igikombe ku nshuro ya gatatu afurika y'epfo niyo yakiriye imikino ya nyuma y'iri rushanwa rya shan mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane icyo gihe ikipe y'igihugu ya libiya niyo yatwaye igikombe itsinze ikipe y'igihugu ya ghana ku mukino wa nyuma tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare hamaze kumenyekana igihe isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka rizabera ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino mu rwanda ferwasi bumaze gutangaza ko turu y'u rwanda ya bibiri na cumi na gatandatu izatangira ku itariki ya cumi na gatatu ikarangira ku itariki ya makumyabiri mu kwezi kwa cumi na kumwe ikintu gishya kidasanzwe kizamurira isiganwa ni uko abakinnyi bazerekeza mu karere ka rusizi i cyangugu nyuma y'igihe kirekire abantu bo muri ako gace bategereje kwibonera ibirori by'amagare ngo rizaba ari n'ishema ku bayobora ako karere kwakira abantu batagira ingano baje kuhasusurutsa nk'uko abo mu nce zinyuranye zakiriye intera z'isiganwa turu y'u rwanda babibwiye itangazamakuru ubushize imiterere y'intara yacu y'amajyaruguru imisozi miremire ifite amahumbezi menshi cyane ifite imiterere yayo none igihugu cyacu cyakira amadevize menshi ubukerarugendo bw'ingagi zacu buzana amadevize menshi noneho n'ubukerarugendo bukomoka kuri siporo y'amagare ndetse no kwiruka ku maguru nabyo bishobora kuba gutera imbere ishyirahamwe ferwasi rimaze kumenyerwa ko rikora gahunda y'ibikorwa hakiri kare ku buryo nta rushanwa rijya ritungurana cyangwa ngo rize ku munota wa nyuma bamwe mu bakurikiranira hafi siporo yo mu rwanda bavuga ko iyi mikorere mu ishyirahamwe ferwasi ishimwa na benshi ishingiye ku kuzuzanya hagati y'abayobozi n'abakozi baryo hakiyongeraho n'ubunararibonye bw'impuguke mpuzamahanga zifashishwa mu gutegura turu y'u rwanda barimo jean claude hero olivier grandjean na bagenzi babo twabibutsa ko isiganwa turu y'u rwanda riheruka rya bibiri na cumi na gatanu ryegukanywe n'umunyarwanda jean bosco nsengimana muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uyu musore azaba akinira ikipe yo mu budage yitwa bike ed bityo akaba atazagaragara muri timu rwanda kimwe na mugenzi we hadi janvier wabimburiye abandi mu guca agahigo akaba umunyarwanda wa mbere wari uje ku isonga muri turu y'u rwanda kuva yashyirwa kuri gahunda y'amarushanwa yo ku rwego rw'isi ni valence ndayisenga wayitwaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yari claude munyandinda i kigali
ubu naho dukubite mu burundi mugenzi wacu evariste nziko banyanka atubwire ibivugwa muri siporo inkuru ibananira kuvugwa umupira w'amaguru mu burundi ihagarikwa ry'umumenyereza w'umugwi vitaro mu mabanga yo kuba umumenyereza aho naho ni nyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu gilbert kanyankore yari amaze amenyereza uwo murwi abakunzi b'umugwi vitaro ntibatahura kumwe iyo ngingo y'uburongoye umurwi vitaro benjamin bikorimana uyu wa mbere azwi ku izina rya david seleman arashigikiye ko uwahora amenyereza umugwi vitaro asubirizwa kubera ariko aregereza mu zabukuru bakiriye neza cyane kuko ibyo mutama wacu yamaze gusaza rero tukina ko turongo ubundi umujene turabi tuja kongereza umugwi cyo gituma turabonye ko twifashe neza kuko mukuru umugwi wacu nawe nyene ibintu yamenyereye by'urukino amaze kubona amarere menshi ashakaza no ubundi arabe ko ashobora kuyaregera ameze neza kugira ngo tumenye shampiyona kuri izo neza uwo mukunzi wa vitaro agira kabiri ntiyakiriye neza ingingo yo gusubiriza umumenyereza gilbert kanyankore kubera ko vitaro yari ihagaze neza mu ihiganwa ariko ashima ko uwurongoye vitaro yabaremesheje ko uwo batazira yawunde azoguma hafi y'umumenyereza mushasha kandi azoba ajejwe iby'ubuhinga twayakiriye mugabo ntitwayakiriye neza ngo na perezida twaramubagije imvo yoba yamwirukanye aratubwira amakosa yoba yatumye afata iyo ngingo ntitwabyakiriye neza n'ingoga mugabo turiko turavye byemera ko yatubwiye yuko ari hafi y'ikipe muga yawunde uwo munsi uwo munsi vrema ntitwabyakire neza uwo munsi bavuga ko bamuhagarika kubera twabona yuko umukoca amenyereye yirukanwa iyo atamwimba afise muri ekipe iyo ikipe iriko iratsindwa niho twari tumenyereye ko birukana umumenyereza mugabo twabona ko mumenyereza ikipe ari sawa nk'ubu mu mwaka uheze twaye ibikombe bitatu ubu muri iyi shampiyonare yaratsinzwe kabiri urumva twe twabona ko atakosa yari afite uno mukunzi w'umugwi vitaro agira gatatu ata mu mazi ingingo ya benjamin bikorimana arongoye umugwi vitaro yo gusubiriza gilbert kanyankore asaba ko gilbert kanyankore yosubizwa muri ayo mabanga perezida kandi akandi kamo ndamuteye nuko yawundi adakwiye kumuta kure kuko abafanzi benshi cyane ekipe igirwa n'abafana abafana bajya bamaze kubona bacitse intege wowe wenyine uri umujurnalisiti uri kubabibona abantu nabo bakoma induru hakoma abandi induru bakeya si nk'uko byari bisanzwe turasabye vurema perezida nagerageza arabiteye kwiyumvira yawunde tumubone muri terekani tutamubonye bamwe bamwe ngira tuzogwara n'amahaha n'imitima byose umukunzi wa vitaro agira kane nawe yagiriza uwurongoye vitaro kuba yafashe ingingo atagishije inama bene umugwi asaba insiguro y'icatumye gilbert kanyankore abogozwa mu mabanga yo kumenyereza umugwi vitaro turagutumye utabarize perezida w'umushyikira impamvu yakuye yawunde atana inama gihije abafana atana n'icyo ababariye mu gutora ekipe yayitoye tumubona tubizi turazi impamvu yayitoye yayitoye ekipe imerewe nabi koce yawunde bamurondeye mu rwanda bamukura mu rwanda iyo ari gukoca uwundi mugwi baramuzana simbona impamvu bamuta mu ibarabara kandi bamukuye ku kazi mu kuva mu rwanda yari afise amasezerano na- na kiyovu araza kumva za vitaro ayimazemo imyaka mirongo ibiri n'itandatu rashid alfred avugira umugwi vitaro aratanga inyishu ku batazi igituma gilbert kanyankore batazira yawunde yarahagaritswe mu mabanga yo kumenyereza umugwi vitaro uwavugira vitaro amenyesha ko mu mugwi vitaro hari icuka kibi hagati y'abakinyi umumenyereza ntihagire icyo akora eka mbere abakinyi ngo bari basigaye bigenza nabi uwabamenyereza arorera Ah, icyabaye ni uko urongoye umugwi wa bitaro benjamin korimana yararabye hasi hejuru asanga mu mugwi wiwe naho uri kuratsinda uri imbere watwaye ibikombe bitatu umwaka uheze n'ukaba uri imbere y'iyindi migwi ukaba usumbya amanota umunani umugwi wa kabiri ukaba usumbya amanota icyenda umugwi wa gatatu yasanze yuko hariho akantu k'akanenge kandi kanini k'ikintu twokwitwa manque de discipline ni ukuvuga abakinnyi baracerwa kuri entrenema imyimenyerezo cyangwa bagasiba nta mvu ziboneka kandi nta raporo yaronse ibi rero yasanze ko eh, ari ibintu bitegereza guhinduka aho wowe urumva biracafatika mugabo yasanze kandi iyindi migwi ikebana na bitaro yaracanishijemo abakinnyi ba bitaro yabacanishijemo gute abakinnyi ntibari bacyumvikana mbere no mu kibuga byashika yuko bimana imipira hanyuma rero birananugwanurwa yuko ngo hariho abakinnyi bagwanira imyanya bashobora kuba barogana bishyitse ku rwego nk'ubwo urumva ko biteye ubwoba hategereza kuba ibihinduka naho rero mu mugwi vitaro hari abatumva kumwe ibyaraye bihindutse uwo murwi uracari mu kibanza ca mbere mu higanwa ryo mu cicaro ca mbere ryitiriwe ikinyobwa primus turi ku ndwi igira cumi na gatanu y'ihiganwa uwo murwi umaze gutsindwa kabiri gusa ufise amanota mirongo itatu n'icenda kuri mirongo ine n'atanu i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta zunze ubumwe za amerika yumvikanije ko yababajwe n'inzira guverinoma y'u rwanda yakurikiye ihamagarira abaturage referandumu mu gihe gito kugira ngo itegeko nshinga ry'u rwanda rivugururwe mu ngingo zateganywaga guhindurwa harimo ireba manda ntarengwa za perezida wa repubulika mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri n'umuvugizi nede purayisi w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano hari aho ryagiraga riti mu gihe tubona ko ari byiza ko abanyarwanda bakoresha uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko mu mahoro tubabajwe n'uko mu gutegura referandumu hatatanzwe igihe gihagije kandi ntihatangwe amahirwe yo kujya impaka za politiki ngo harebwe impamvu ari ngombwa ko izo ngingo zihinduka leta zunze ubumwe za amerika ikomeje kugira impungenge ku nzitizi zimaze igihe ku bashaka guterana mu mahoro no ku bwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza mu rwanda leta zunze ubumwe za amerika irahamagarira guverinoma y'u rwanda kureka abantu bakishyira bakizana uburenganzira bwabo bw'ibanze mu gihe igihugu cyerekeza ku matora y'abayobozi bo mu nzego z'ibanze muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu amatora ya perezida mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi hamwe n'amatora y'abadepite mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani guhererekanya ubutegetsi mu mahoro hagati y'umuyobozi n'undi ni inkingi ikomeye y'umutekano na demokarasi ihamye perezida kagame wahaye u rwanda ingufu mu buryo bwinshi akaruteza imbere ubu afite amahirwe mu mateka yo kuzasiga inyuma umurage mwiza aha agaciro ibyo yiyemeje yubaha manda ntarengwa zashyizweho ubwo yari atangiye kuyobora igihugu abigenje atyo perezida kagame yabafashije gushyiraho fondasiyo nyayo kuri demokarasi yaramba mu rwanda ibi byafasha kubumbatira no guha ingufu ibyagezweho bifatika byagezweho hagamijwe amahoro n'umutekano birambye ku banyarwanda bose byaba kandi n'urugero rugaragara atari ku rwanda gusa ahubwo no ku karere kose ndetse n'isi yose nk'uko perezida obama yabivuze abayobozi beza mu mateka y'isi basize umurage utibagirana atari ukubera gusa ibyo bakoze bari ku buyobozi ahubwo kubera ko babaga bafite ubushake bwo kuva ku butegetsi no kubutanga mu mahoro leta zunze ubumwe za amerika yiyemeje gushyigikira abaturage b'u rwanda mu bikorwa byabo kugira ngo bazagere ku bihe byiza biri imbere birangwa n'amahoro demokarasi n'ubusugire bihamye
iryo rya jambo ry'intamara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko imbere yaha reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije aloyce
mu gihugu cya iraq abantu batanu bitwaje ibisasu biturika bo mu muhari wa leta isiramike baragabye igitero ku ikambi ya gisirikare iri mu buraruko bwa bagdad ejo ku munsi w'imana abategetsi ba iraq bamenyesha ko ibyo bitero byahitanye abantu bashika cumi na babiri bo mu nzego z'umutekano za iraq bikomeretsa abandi mirongo ibiri mu gihugu cya afghanistan naho abagwanyi bataramenyekana ejo ku munsi w'imana baragerageje gutera konsira y'ubuhindi iri mu gisagara cya mazar il sharife kiri mu buraruko bwa iraq nta muntu nta makuru y'abo baba barahasize ubuzima aratangazwa canke ivyahononekaye nta n'umuhari uremanga ko wakoze ico gitero muri arabiya sawudite naho icyo gihugu cya arabiya sawudite cyahagaritse imigenderanire n'igihugu cya irani inyuma yaho abantu bari mu myigaragambyo ku mugwa mukuru wa irani batereye ambasade ya arabiya sawudite babigize biyamiriza iyicwa ry'indongozi y'idini rya isilamu baba shiyite sheke nimri al nimri byabaye ku munsi wa gatandatu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa arabiya sawudite yamenyesheje ibyo ku munsi w'imana aho yavuze ko abadiplomate bose ba irani bari muri arabiya sawudite bakwiye kuva mu gihugu mu masaha mirongo ine n'umunani muri israel igihugu cya israel cyagirije icyaha cy'ubwicanyi abanyisirayeli babiri mu ruhara bagize mu kwica umuryango y'abanyepalestina batatu mu kwezi kw'indwi guheze mu ntara ya si jordania harimwo umwana w'umuhungu w'amezi cumi n'umunani muri abo bapfuye yapfuye aturiwe mu nzu yarimo umusore w'imyaka mirongo ibiri n'umwe yagirijwe icyaha cy'ubwicanyi mu gihe uwundi muyabaga atarakwiza imyaka cumi n'umunani yagirizwa gufasha muri ubwo bwicanyi mu gihugu cya mexique naho umukuru w'igisagara cya mexico yarishwe ku munsi wa gatandatu inyuma y'umunsi umwe gusa no kuvuga ku wa gatanu atanguye amabanga yo kurongora icyo gisagara gisela mota niryo zina ryiwe yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ku rugo rwiwe mu gisagara cya Temixco aho ni muri Mexique abajejwe umutekano bamenyesha ko abicanyi babiri bishwe abandi batatu bagirwa imbohe n'igipolisi ca Mexique umugambwe Gizera Mota yavamwo wamenyesheje ko yari umukenyezi w'intwaro yamenyesheje kandi ko igihe yatangura amabanga yiwe yatangaje ko azogwanya abagira ubwicanyi umunyamabanga mukuru w'igisagara cya temizwe yavuze ko abajejwe intwaro muri icyo gisagara bameje ko abanyagihugu batewe ubwoba n'amajambo muta yashikirije igihe igihe yitoza mu mabanga yo gutwara icyo gisagara temizgo ni igisagara kiri mu biremetero ijana uvuye ku mugwa mukuru wa mexico mu gihugu cya mexique
inshuti mwese mukundi radio ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na federike nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.